Hambaaleen Ameerikaa sanbataa dilbata galgala keessaa sa'a lama lakkaa jalqabee akka sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenyaa jaallatamoo keessummeessaan keessan galgala har'aa an nugusuu taamireeti. Sagantaa keenya har'aa keessatti akka addaatti dhimma tokko qofa irratti fuulleeffanna. Innis Itoophiyaatti yeroo garaagaraatti fi bakkeewwan garaagaraatti ajjechaa sukkanneessaan namoota nagaa irratti yommuu raawwatamu gabaafamaa jira. Ajjechaawwan taasifaman kanasii gareeleen riphee loltoota mootummaa waliin wal falmanii fi mootummaan yommuu quba walitti qaban ni mul'ata. Kana irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya mitukuuf qaadu ogeessa seeraa tokko waliin marii gaggeessee jira itti dhiyaadha.
Tole guddaa galatoomaa isiniin jecha abbo Lataa Itoophiyaa keessatti keessumaa yeroowwan garaagaraattii fi bakkeewwan garaagaraatti namoonni nagaa haala suukkanneessaa ta'eetiin yeroo isaan ajjeefaman kan argamu. Namoota nagaa yommuu jennu namoota hidhannoo kamiiyyuu hin qabne yookaan namoota siivilii ta'antu daa'imman dubartoota dabalatee iddoo garaagaraatti yeroo isaan ajjeefamantu argama. Mootummaan gama isaatiin garee hidhatanii isa lolan bakkeewwan garaagaraatti riphee loltoota isaa ta'u kanneen isa mormanitti qabata. Kanneen mootummaa morman immoo yeroo isaan garee mootummaatti qabatantu mul'ata. Gama kaaniin immoo qaamoleen siyaasaa dhaabbileen siyaasaa karaa nagaa sochoona jedhan immoo wanti kun qaama of danda'een qaama sadaffaatiin haa qulqullaa'u yeroo isaan jedhanittis jira. Inni kun ija seeraatiin akkamittiin ilaalama. qaamni sadaffaa yookaan immoo qaamni of danda'e dhimma kana qoratee qulqulleessuu danda'u akkamittiin wanta kana galee qulqulleessuuti danda'a waan jedhu ammayyuu gaaffii namootaati inni kun ija seeraatiin akkamittiin ilaalama kan jedhudha.
Gochaaleen ajjechaa yeroo adda addaatti irra deddeebiidhaan biyya kana keessatti bakkoolee adda addaatti raawwatamaa jiran kun sododaanis ta'e cinagalaan dhimma olaantummaa seeraa wajjin waan wal qabatu jedhee yaada. Gochaaleen ajjechaa akkanaa yeroo adda addaatti bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan biyya kana keessatti otoo raawwatamaa jiru olaantummaan seeraa dhuguma biyya kana keessa mirkanaa'eeraayii olaantummaan seeraa biyya kana keessa jiraayii kan jedhu aktoroonni yookaas qaamni qooda fudhatan eenyudhaa maal fa'i kan jedhu akkuma jirutti ta'e waa'een olaantummaa seeraa garuu dhugaadhumatti wal nama gaafachiisa. Keessumaa haga sadarkaa miinimam namni bahee galuu yookaas lubbuudhaan jiraachuun haala ammati kaastu kanaan gaaffii ta'utti kan ka'u yoo ta'e haalli olaantummaa seeraa dhugaadhumatti waan wal nama gaafachiisudha jechuudha. Waan olaantummaa seeraa kana yoo kaasnu olaantummaan seeraa xiqqoo yeroo baay'ee olaantummaa seeraa kanaa fi olaantummaa heeraa yookaan supremacy of the constitution and rule of law waan jedhamu kan yeroo baay'ee namni walitti makee ilaala. Olaantummaan seeraa namni kamuu namni kamuu biyyattii keessa kan jiraatu seeraa gadi ta'u garba seeraa ta'u seeraaf seera qofaadhaan buluu bulchuu hojiirra oolchuu akka qabu kan ibsudha. Addumatti immoo wanti olaantummaa seeraa kun keessumaa waan mirga dhala namoomaa wajjiniin kan walitti hidhatu gaafa ta'u dhimmichi xiqqoo ulfaataa ta'a. Mirgi namoomaa waan mootummaan yookaas qaamni biyya bulchu yookaas namni aangoo qabu fedhii isaa irratti waan jaallateef fuudhee sii kennu osoo hin taane yookaas waan hawaasa keessatti horatte yookaan sooshaal konistiraakshini jennu sana keessatti horatte tun taane namuma taatee dhalachuu kee qofaa fi mirgootati qabdudha jechuudha. Achi keessaa mirgi jiraachuu mirga baay'ee guddaadha. Namni wantoota hundumaayyuu kan faayidaa diinagdee maal maal jennee kaasnu kun hundumtuu erga jiraattee booda waan ta'eefidha kanatti kaasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf mirgi jiraachuu amma lammiileen akkuma jettu kana qaamolee adda addaatiin kan mirkanaa'ee kana sana jechuun hin danda'amne raawwatamaa jira kan jennu kuni mirgoota sadarkaa biyya lafaattis sadarkaa biyya keenyaattis mirgoota dhala namummaa jedhamee yuunivarsaal diklaareeshin oof hiiman raayit ICCPR sadarkaa afrikaatti afrikaan chaartar yuuniin afrikaan yuuniin chaartar kanneen kanaaf kana fakkaatan hundumaatiin kan mirkanaa'ee akka biyyaatti kabajuu fi kabachiisuu fi dirqama kan qabu mootummaadha. Mootummaan itti gaafatamummaa lama qaba dhimmoota kana ilaalchisee. Tokkoffaa ofiisaatiin kabaja. Lammaffaa hin kabachiisa. Kan hin goone taanaan itti gaafatamummaan isaa waan lamarraa maddaa jechuudha. Yoo mirgoota kana sarbee argame itti gaafatamummaa koomishin jennu sanaanii itti gaafatamummaa qabaata jechuudha. Yoommoo akka mootummaatti kabachiisuu dadhabe nagaan jireenya lammiilee kabachiisuu dadhabe kan oomishin jennu sana yookaas kabachiisuu dhabuu isaatiin ammas itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Sababni isaa biyya akka biyyaatti wantoota irratti walii galtee nagaan jireenyaaf fayyaa jireenyaaf irratti walii galtee lafa kaatu tokko kan seera jennu qaamni raawwachiisu mootummaa qaama jedhamu yoo ta'e irraa kan hafe eenyumayyuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf itti gaafatamummaan isaas immediate forces itti gaafatamummaa mootummaa irraa sadarkaa konveenshinii biyya lafaattis kan kaa'e. Kanaaf mootummaan hundumaan ol hundumaan ol fayyaan fayyaa jireenya nagaan jireenya lammiilee isaa kabachiisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaa qabaata. Dhimma investigeeshinii wal qabatee egaa amma wantoonni amma kaasaa jirru kuni wantoonni nuti amma kaasaa jirru kun waan ta'uu malu waan raawwatamuu malu. Tarii kun raawwatamuun hafee yoo atroositiin kun yookaas ajjeechaan seeraan alaa kun qaama kamiin qaama hin beekamneen waan ta'u kan raawwatame yoo ta'e hundumaan ol eenyuun ol inisheetivii niwutiraal sardi paartii investigeetar yookaan qaama walabaa qaama sadaffaa walabaa inisheetivii isaa fudhachuu kan qabu mootummaa ture jedhanii dhugaa dubbachuuf taanaan. Sababni isaa mootummaan dhimma kana keessaati yoo fayyadame malee miidhamu. Maaliif qulqullaa'ee qaama mootummaa yoo jedhames akka yeroo darbee koomishiniin mirga namummaa biyyattii ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu irratti qorannoo isaa adeemsisee bu'aasaa dhiyeessee qaamolee mootummaa qaamolee nageenyaati tarkaanfii sana kan fudhate jedhee bu'aasaa dhiyeessee yoo akkuma kana qaamolee bulchiinsaatu yookaan qaamolee nageenyaatu tarkaanfii kana fudhate ta'e silumaayyuu kabajuu qabaa itti gaafatamummaa kabajuu qabaa jenneerra waan ta'eef itti gaafatamummaa isaa fudhate. yoommoo qaama biraadhaa kan jedhamu ta'es ammas mootummaa itti gaafatamummaa jalaan oolu. Sababni isaa kabachiisuufis dirqama waan qabaatuuf jechuudha. Yoo xiqqaate xiqqaate garuu namni itti gaafatamummaa koomishinii jalaati. Yoo xiqqaate gara koomishiniitti gad deebi'uudhaaf gad bu'uufi waan gochuun irra tureti gochuudha beemotummaanii. Kabachiisuutu qabu nageenya lammiilee mirkaneessuutu qabu hin mirkaneessin hafee. Jedhamee malee itti gaafatamummaan isaa bifa xiqqoo fooyyeen akka ilaalamuu fi mootummaan yoomiyyuu taanaan gochaalee akkasiitii fi niwutiraal sardi paartii investigeetar qaamni walabaa dhimma kanaa akka investigeet godhu akka qoratu eeyyamuun lammiileedhaafis ta'e mootummaadhaafis hin fayyadamalee hin miidhu.
Inni biraan viidiyoowwan miidiyaa hawaasaatiinis ta'e miidiyaalee gurguddaatiin tamsa'atiitti jiran yeroo namni fayyaa gubatu yeroo namni fayyaa hidhamee rasaasaatiin rukutamu kanneen argisiisifaman biyya kana keessatti baay'inaan argamaatiitti jiru inni kun jireenya.
Akkuma namaattuu gaafa teessee ilaaltu addumatti immoo gaafa lammii kee ta'u sabarraa dhalatte gaafa ta'u yoo teessee ilaaltu waan baay'ee of gaafatta. ga'eemti keeyyuu maali? Borumayyuu amma yeroo baay'ee insidentii tokko tokko gaafa ilaalu insidentii sana caalaayyuu envaayiroomentii koon sodaachuu jalqaba dhugaa dubbachuuf taanaan. Hammam insecured akka ta'aa jirru tarii amma deemee dhufee waan nu biraan ga'ee hin jiruuf yoo ta'e irraa kan hafe dhimmichi baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha amma jennuun olii jechuudha. Haga itti wal baruutti dur namni lama namni sadi namni afur akkasitti tarkaanfii irratti fudhatamee rashanamee ajjeefamee yookaas maal yoo jedhamu. namni akkaataa kamitti akka inni shoggodhuu fi amma dhibba lamaa maal dhibba sadii dhibba shan gaafa jedhamu. Kun immoo haga sadarkaa qaama mootummaattis gaafa ta'u dhugaadhuma dubbachuuf taanaan haga sadarkaa qaama mootummaatti namni indiferent gaafa ta'u silent qaamni akkasiis qaamni akkasiis qaamni akkasiis jennu martu bifuma wal fakkaataa ta'een gaafa callisu dhugaadhuma dubbachuu baay'ee nama sodaachisa. Ilaa amma haqa waan lama baasa. Gumaa waan lama baasa. Gumaan waan lamaan baati. Dhiigi dhangala'ee namni du'e. Akka nuyi amma alaalatti ilaallu utuu hin taane qaamni du'e kun koo fira qabaa hidhata qabaa saba qabaa attaachimentii baay'ee qabaa waan raawwatame kanaa achumatti kan hambisuu danda'u boriif balaa akka hin taane ammas ilaa bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan jechaa jirra miti kan kana fidaa jiru gumaan dhiiga kanaa yookaan haqaan baati yookaan dhiigaan baati. Amma haqi baasuu waan dadhabeef dhiigni bakka adda addaatti baasaa jira. Balaadha. Amma waan haa qoratamuu dhimmi kun qaamni itti gaafatamummaa qabu adda ba'u. Adda ba'u immoo qofa miti. Dookumentiin investigeeshinii kanaa akka yeroo darbanii iddoo adda addaatti dhageenyu kanaa bifa dookumentii qoratamee maal maal jedhamee yeroo ta'e tokkoo fi sooshaal miidiyaa irrattis istiriimii miidiyaa irrattis irratti odeeffamee sheelfii irra kan taa'utu hin taane itti gaafatamummaa na jiraatu kan jedhamuu fi baqaliif miti. Haloo ba'uudhaaf miti. Haloo ba'uudhaaf miti. gochicha achumatti waan dhaabuufi. Qaama raawwatuu fi ditarans effektii qaba yookaas hin barsiisa. Waarni godha. Hin akeekkachiisa. Qaama irratti raawwatameef immoo haqa. Lapheen namaan boqota. Yoo nama dhabeeyyuu lapheen namaan boqota. Akka maatiittis, akka hawaasaattis, akka sabaattis. Kanaafi wantoonni amma sooshaal miidiyaa irratti deddeemanii dhugaa dubbachuuf taanaan baay'eema tokko nama sodaachisu. Sadarkaa biyyaattis amma kiraayisisii gurguddaan sadarkaa addunyaatti biyyoota adda addaatti argine waama guyyaa tokkotti bakakkaan wayii tokko bu'ee biyyoota sana gargar diigee nagaa hawaasaa jeeqe wayii nutti fakkaata malee wantootuma akkasiitu edaamee edaamee edaamee namni haqasaa sirna haqaasee keessaa gaafa dhabu utuu hin jaallatin afaan qawwee keessa barbaadu jalqaba. Kun immoo deemee deemee isaan akka nama ga'u ifadha. Amma kan kanarraa hafe wantoonni eenyutu maal raawwachaa jira kan jedhamaa jiru isuma argaa jirrudha. Amma maaltu maalii kan jedhu tarii akkuma sila jennee isa kanarraa afaan guunnee dubbachuu kan dandeenyu yoo qorannoon walabaa qaama walaba ta'een geggeeffamee bu'aansaa yoo dhiyaatu yoo xiqqate xiqqate ragaarra dhaabannee haasofnu qabna jechuudha. Ammatti garuu wanti gaaffii namatti ta'an baan baay'ee immoo jiru. Jechi loojikalii waan ati kaaftu mootummaan wanti kun akka qulqullaa'u yeroo adda addaatti yoo gaafatamu tarkaanfii fudhachaa jirraa dhimmi nageenya hawaasaa wajjin wal qabatee jiru dhimmoota nuti itti araaraman qabnidha jedhee ibsuun irraa kan hafe dhuguma araarama tokko malee qorannoon bilisa ta'e geggeeffame qaamoleen waan kana raawwatan immoo seera takka dhiyaatan. Bakka hin goonetti loojikaalii gaafa laaltu kabachuunis kabachiisuunis dirqama isaati jenne. Qulqullaa'ee kanas jedhame sanas jedhame itti gaafatamummaa mootummaa hamma keessa jirutti waan kana irrelektanti ta'uun yookaas fedhii dhabuun maalirraa madda? Maaliif mootummaan karra isaa maaliif hin saaqu? Dhimma kana laalchisee. Hin fayyadamu malee keessaa hoo miidhamu. Kan biraan isuma qulqullaa'ee mataasaa isuma qulqullaa'ee bu'aansaa dhiyaate irratti mataasaa tarkaanfiin fudhatame. tarkaanfiin barsiisoo ta'an. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe magaalaa Finfinnee keessatti poolisoonni namoota dhuunfaa irratti barataa tokko irratti tarkaanfii fudhatanii humnaan reebanii maal maal jedhamuun wal qabatee yeroo sana poolisoonni sun to'annaa jala oolanii tarkaanfii fudhannee wantoonni jedhamu ka'a ture. wantoonni raawwatamanis tarkaanfiin fudhatames immidiyeetilii uummataaf beeksifamaa ture. Dhimmoota kanaan wal qabatees tarkaanfii mootummaan fudhatu bu'aansaa dhiyaateera itti gaafatamummaa abaluu abaluu itti gaafatamummaa akkasii qabu jedhameera ifatti tokko lama jennee kan haasa'uu dandeenyu jechuudha. Kanumti koomishiniin namuumaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baase mataansaa humnoonni nageenyaa tarkaanfii akkasii fudhataniiru itti gaafatamummaa akkasii qabu kan jedhamu fudhataniiru hin fudhannee waan beeknu qabu noormaaliitti isa booda tarkaanfiin irratti fudhatameera isa booda abbaan alangaa federaalaa ta'uu abbaan alangaa waliigala oromiyaa waan kana qoratee namoota waan sana raawwatan tokko lama jedhee maqaa isaanii liisti godhee qorannoo irratti adeemsisee galmee irratti hundeessee yakkaan himateeraa hin himannee kan jedhu ammatti odeeffannoo waan qabu utuu dhuguma fudhatameera ta'e uummataaf hin beeksisu abdii jedhu waan hin qabuuf jechuudha. Miirree bu'aansaa. Kun amma hin taanetti wantoota amma deddeemaa jiran kana irratti an dhugaa dubbachuuf taanaan akka dhuunfaatti shakkiin qaba. Shakkiin qaba. Wantoonni mul'atanis immoo wantootuma sana mirkaneessanidha.
Gaaffii kun akka ta'utti. Qaamolee hidhatanii jiranis ta'e kan mootummaa bor olaantummaa seeraa jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef namoota nagaa yookaan immoo hin hidhatiin jiraniif eegumsa akkamiitti taasisuu fi qabu. Sababiinsaas boru qaamni sadaffaan yookaan immoo wanti dhimma kana qoratu yoo qorate eenyuyyuu gaafatamummaa seeraa jala ba'uu hin danda'u waan ta'eef namoota nagaa yookaan siivilii jedhamaniif eegumsa akkamiitti taasisuutii qabu waan jedhu irratti akka ogummaa seeraatiin maaltu ta'uu qaba kan jedhu irratti yaada kan nuuf kennitan.
Egaa akkuma salasii kaase qaamni hidhatee socho'u qaamni hidhatee socho'u kunis galma dhaabbateef kaayyoo qabsaa'uuf waan qabuuf irraa kan hafee lammii biyya kanaati. lammii biyya kanaa ta'e amma jirutti immoo akkuma silasii kaasee olaantummaan seeraa isarrattis hin hojjetaa jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha mirgoota dhala namummaa kan addunyaanuu irratti walii galtee mirkaneessite kanaa kan biyyattiin naannee naannee mootummaa kamiinuu haa ta'uu akka addunyaattis falaasama siyaasaas haa jennu falaasama seeraas haa jennu addunyaa irratti walii galte waan ta'eef isaan irratti sin hojjetaa jechuudha. Gara itti gaafatamummaatti gaafa fidduu noormalii akkuma sila jettee yoo milkaa'ee karaa kamiinuu qabsoo hidhannootiinis haa ta'uu Araaraanis waan jiru irratti walii galamee gara mootummaa qaama mootummaa ta'uusa ta'u naannee naannee biyya bulchuuf deeman yookaas lammii kan kooti jedhan waan ta'eef eegumsa gochuu qabu ofii gochuun hafee haga danda'amaa ta'etti. kabajuu akkuma jirutu ta'e kabachiisuun illee bakka tokko tokkotti diffendi gochuun illee itti gaafatamummaan mooraal itti gaafatamummaa mooraalii hin qabaatu jennee garuu haga qaama mootummaa ta'ee risoorsii sochoosu risoorsii sochoosu miilitarii sochoosu. qaama bulchiinsaa caasaa mootummaa yookaan caasaa bulchiinsaa of harkaa hin qabne tokkotti itti gaafatamummaa olaanaa ta'e tokko bifa sanaan isaanirraa yookaas itti gaafatamummaa sana isaanirraa rikweesti gochuun yookaas isaanirraa eeguun anaaf moor qaama itti gaafatamummaa olaanaa qabu. qaama nageenyaa fi fayyaan bahee galuu uummatichaatiif itti gaafatamummaa olaanaa qabu mootummaa xiqqoo rispoonsibili akka hin taane gochuu ta'a jedhee waan hin yaaduu fi gama sanaan itti gaafatamummaa gara sanatti shiiftu gochuun barbaadu'an. Mootummaan akka mootummaatti nagaa lammiilee mirkaneessuu danda'u qaba. Mirkaneessuu danda'u qaba. Sun akkamiin milkaa'aa inni gara haasaa siyaasaatti nu galchaaf malee karaa kamiinuu karaa kamiinuu sababni isaa amma rakkooleen kun eessaa akka maddaa jiranii hundumti keenya waan beennuuf jechuudha. Naannee naannee rakkoon kun furamuu danda'u qaba. Rakkoon kun furamuu danda'u qaba. Sababni isaa waan rakkoo kana keessaa maddaa jiru waan ta'eef wanti bu'aalee kan argamsiisaa jiru waan achirraa maddaa jiru waan ta'eef rakkoon kun furame yoo ta'e irraa kan hafe ammas taanaan an itti gaafatamummaa akka sila jettee itti gaafatamummaa mooraal ta'e haga danda'ametti raawwachuu qabu kan jedhamu yoo ta'e irraa kan hafe rispoonsibiliitii olaanaan mootummaarra jira. Kan kanarraa hafe kan kanarraa hafe dhimmi mirga namoomaa mirga dhala namaa dhimma ija siyaasaatiin illee ilaallu waan hin taaneef akkuma silacha kaasaa illee mirga dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabu waan ta'eef itti gaafatamummaan isaa immoo kan lammiilee hundumaati waan jenneef hidhatu hin hidhatinii hidhatu hin hidhatinii baratu hin baratinii qaama hawaasaa kamuu qaamni hawaasaa kamuu inkaan ija seeraatiin ilaallee itti gaafatamummaan seeraa hafe ijuma namummaatiin illee yoo ilaalle gochi gara jabeenyaa gochi sukkanneessaan ajjeechaan sababa tokko hin qabne qaama hidhanne qaama ofirraa diffeendisi gochuu hin dandeenye haadha daa'ima ijoollee irratti raawwatamu kamiyyuu kamiyyuu lammiileen balaaleffachuu qabu jedhee yaada. balaaleffachuu qofa otoo hin taane haga danda'ametti haga danda'ametti itti gaafatamummaa mooraalitii isa jennu itti gaafatamummaa seeraa isa jennu fudhatanii waan kana dhaabsisuuf hambisuuf shoora isaanii taphachuu qabuun jedha. Akka itti gaafatamummaa waliigalaatti garuu akka itti gaafatamummaa waliigalaa itti gaafatamummaa seeraatti garuu dhimmi kun qullaa'u itti gaafatamummaan qaamolee gocha kana raawwatanii addaa ba'u mootummaan komiitida ta'u qaamolee kana seeratti dhiyeessu haqni habaatu isa boodaa yoo dhiigaan ta'e malee wanti jedhamu jiru gumaan haqaanis hin baati haqi baanaan feetii biyya kanaatiifis yookaas egeree biyya kanaatiifis wabii guddaan isa jedhee yaada. Hin ta'u taanaan akkuma silaa gaaffii keessattis kaaftee dhugaadhuma dubbachuuf taanaan egereen biyya kanaa nama yaaddessa. Biyya sirni haqaa aangoo dhabe yookaas inkapabil ta'e keessatti waa raawwachuu dadhabe keessatti egereen lammiilee egereen fayyaa nagaa lammiilee balaa keessa bu'aa egereen lammiilee balaa keessa buunaan immoo egereen biyyaa balaa keessa jira jechuudha.
Obbo Lataa Baqqalaa ogeessa seeraa yeroo keessan aarsaa gootanii ibsa nuuf kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaatiin guddaa goone isin galateeffannaa galatooma.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee gasaa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsuu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessee an nugusuu taamireti gulaalaan sagantaa keenyaa namoo daandiidhaa qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti nuu bulaa.